raadiyoo sagalee ameerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. nagoomiin keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaatti mooltan guyyaan har'aa roobii 3-20 bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa hin jaallannee gammadaati.
israa'eliif hamaas hardhaallee bombii waljaanjessuu jiran suudaan kibbaa suudaan hardhaallee xiyyooraan na'aa ta'e jette waraanii m23 jedhan mootummaa maalii gam tokkoon fudhatkaan durumatti yaa'uu jira bulchootii sagantaa addunyaa afrikaa akkamitti beela baafna irratti mariitti jiran akka mooltan ansora halakeetti har'isan keessum hardhaa oduu sanitti.
qonna afrikaa keessaa jajjabeessuuf waliigaltee tolfame irratti oduu keessatti gabaasa qabna bulchiisa naannoo benishaangul gumuziif kan amaaraa keessatti dhiirrittaan mirga namoomaa hammaatee himannaa jedhu jira. oduu boodatti deebina dirreen diimokiraasii kachachala oromiyaa keessaa kan ilaalleen gaaffiif deebii torbee jalqabeetti fufaa aga xumura sagantaa keenyatti nooliin turaa amma oduuf sora.
dubbiin araarata israa'eliif hamaas diqqoo xiqqaattullee lol dhaabnee afur wal fudhachiifnaa wal fudhachiifnee ilaallaa jedhanii kalee dubbatan taan hin taane jari kun hardhallee bombiin waltumuu jira waraani kunin paalistaayin keessa nam dhibbi tokkoof afurtama fixe israa'el irraa immoo nam shan caal fixe waraani kun waraan jajjabaa. saayireen waan bombiin dhufte baqadhaa baqadhaa jedhutti iyyuu akkan israa'el keessa iyya israa'el tan dhageennaan xuyyooraan reebuu dabarte. otoobiisii israa'el tokko hardha adoonni talaaviif keessi deemuu jiru bombiin itti tokkaateetiin nam soddoma caalma madeessite madaan hagi tokko akka malee hamaamtu odimaan poolisii israa'el maaki rozenfield israa'el gam cufaanuyyuu qophooftee of eeggachuu jirti haalollee ba'uu jirtii jedhe bombi tana milishoota hamaasitti haaloo ba'uuf tokkolse odimaan hamaas akkan gochuun keessani baga waan nam jajjabeessaa jedheetiin miilota isaaniittidha israa'el otoobiisii isaanii bombiin dhoofnaan bombii guurratteetiin xuyyoorfaatteetiin israa'el paalistaayini keessa naannoo gaazaatti dabarte waraani kun ardha doktorooti paalistaan akka jedhanitti nam tokko paalistaan keessa fixe. nam kudhan fixe israa'eliif milishootii hamaas gaazaa paalistaan jiran akkanuma waladhuu jiranii ministeerii haajaa alaa ameerikaa hilarii kilintan illeen falaafachi jirti saatii xiqqoon duubatti waan ergeetti dubbachuuf qophii jirti addunyaallee faanum jirti israa'eliif paalistaan lafirratti akkanuma wal dhabaniitiin dhiite bariitullee waraanuma agganni shantamaa jaatama jireenya jiruun isaanii tanu. suudaan kibbaa biyyittii suudaan irraa citteetiin baattaan biyyittii isiin irraa cittee baattaan hardhallee xuyyooraan waatee jetteetiin nagaa kenna. naga nu dhowwuu jirtiitiin jetteetiin nam tokko nurra ajjeeftee hedduu nurra mammadeessitee jettee addunyaatti himatte akka oduumaa waraana suudaan kibbaa filip agwer gaazexeessotatti himatte waraanni suudaan kun naannoo bahar algaazal tabiyyitaan lamaan jidduu jirtu kalee hade oduun faransaay oduu mootummaa maqeeffateetiin waraanni kun daarii suudaan kibbaa hin geennee jedheetiin dubbate lafti hadhantoonni akka oduu tanaatti laf milishootii daarfur dhokataniitiin mootummaa suudaan lolaaniin daariin tun ammoo daariin tunin ammoo daarii biyyitaan lamaanii jidduu haga kiiloomeetira afurtama fagaatte suudaaniin lamaan eegii gargar ba'anii asittu zayitii jirtu akkamitti waliin geennaa fi waan gargaraa irratti wal dhabaniitiin dubbii tana yoo hedduu falachuu jiranii rakkoon isaanii falallee hin arganne yoo hedduu tana dubbii tana bulchoota finfinneetiin gaatan. waraanii M23 jedhan kakalee biyya Koongoo Dimookiraatittii fi Rippaabilikaa keessa magaala goomaa loleeti mootummaa irraa fudhate kaanii ammallee mootummaa kana irraa lafa fudhachuu fi itti gaafatama isaallee jabeeffachuuf pirezidaantii biisuun joosef kabiilaallee hojii irraa buusuuf itti yaa'u jira jarri goomaa loleetiin fudhatu kunin arda istaadiyoomii goomaatti hiriira ba'eetiin jabeennu fi agarsiifate oduu himaan isaanii viyeenaa kazamaara wanni itti aanu magaalaa bakuuva tagoomarraa goomarraa kiiloomeetira dhibbe tokko fagaatu harka mootummaati fudhachuu jedhe magaalaa sakaatu harka m 23 jirti goomaa dabalatanii teessoo mootummaa koongoo dimookiraatittii fi rippaablikaa kinshaasaa geennu malee hin deebinuu jechuu jira jari kunin kinshaasaan jari kun geennu malee hin deebinuu jedhamtuun gooma irraa kiiloomeetira kum tokkoof dhibbi shanii fagaatu tokkummaan mootummoota akka addunyaan waraana M23 kamaalii biyyarraa fudhateetiin gam tokkoon loluu jiru kana hin gargaar gaafata faransaay immoo akka waraana biyyarraa lafa fudhachuu jiru kan waraanaan irraa buusan gaafachuu jira pirezidaantiin DRC koongoo dimookiraatittii fi rippaabilikaa jechuun joosef kabiilaa rakkoo biyyisa tanaaf jedheetiin fala barbaadachaaf pirezidaantii pirezidaant pool kagame waliin mari'achuuf ruwaandaatti kalee dabre achumaan pirezidaantii yugaandaa yuwerii musuveenii walilleen rakkoo tan mari'achuuf qophii jira tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii voa sagantaa afaan oromooti afrikaa ardiyooyyuu hedduu qarqaarsa eeggattu tana maal gochuu wayya waldaa afrikaatii fi tokkummaan mootummoota dameen sagantaa nyaata addunyaa beela afrikaa tana faldhahuu fi karaa haaraa jalqabanii maartii vaander wulfit finfinnee nuu erge jalanne.
koomishina gamtaa afriikaaf dura teessuu kata'aan nikoosaazaanaa dilaamiinii zuuma fi daayirektarri waliigalaa jaarmayaa nyaataaf qonnaa giraaziyaanoo daasiilva afriikaa keessatti wabii nyaataa jajjabeessuuf kan oolu labsii lama har'a mallatteessan waajjira haadhoo kan gamtaa afriikaa irratti siilvaan haasawaa dhageessisaniin tooftaan amma lafa kaa'ame sadarkaa duraatti qonnaa irratti fuulleffate lafti qonnaa afriikaa keessaa hojiirra hin oolle harka jaatamaa jedhu.
We do believe that agriculture in Africa is just starting. Africa has the potential.
Qonnaan Afriikaa keessaa jalqabamaa jira amantii jedhu qabna. Afrikaan gara fuulduraatti addunyaaf nyaata dhiyeessuuf dandeettii qabdi. Biyyoonni kun qonna akka fooyyessan gochuuf faa'oon ni deggeraa jedhaniiru. Dubartiin Afriikaa qonnaa irratti humni isaanii dhangala'u harka 75 ta'uu kan ibse jaarmayaan nyaataaf qonnaa kun bu'aa guddaa ta'uu hubachiise. lammiiwwan afrikaa miliyoona dhibba lamaaf miliyoona soddomii sagal nyaata dhabuun kan rakkachaa jiran ta'uu kan ibsan dilaamiinii zuuma beela dhabamsiisuun walitti bu'insa ardittii keessaa hanqisuuf gargaaraa jedhu.
Without food security, really, there's nothing you can do if your nation is hungry.
Wabiin nyaataa hin jiru taanaan biyya beela'e keessatti waan gochuu danda'amu hin jiru beela'uun ittuma fufaa jedhan. pirezidaantiin biraaziil duraanii siilvaan karoora biyya isaanii keessatti waggaa torbaaf hojiirra oolchan lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu hiyyummaa keessaa baasuu danda'uu isaa ibsan milkaa'ina biraaziil argatteef qonnaan akka barbaachisaa ture namoonni qonnaa xixiqqaa qabanis carraa liqaa argachuu akkasumas teeknooloojii ammayyaa hin qaban taanaan milkaa'inni tokkoyyuu hin jiru jechuun akeekkachiisan. waliigaltee lamaan har'a tolfaman akka jedhanitti siilvaan muuxannoo fi beekumsa addunyaan qabdu gamtaa afriikaaf argamsiisu jaarmayaan nyaataaf qonnaa immoo kutaa qonnaaf gargaarsa teeknikaa kenna.
Bengaazii Liibiyaatti har'a itti gaafatamaa eegumsa nagaa magaalaa sunii tokko ijjeessan akka itti gaafatamtooti Liibiyaa jedhanitti Faarag Aldesri eegisaa hojii galuu jiru gaadaniitiin qawween galaafataniitiin warri is ijjeesammatti hin beekam lafti namkan keessatti ijjeessan Bengaazii magaalaa Liibiyaati lafa ambaasaaddare Ameerikaa kirist stiiven illeen armaan duratti miilota isaa sadiin waliin ijjeefame ijjeefamee jira kana bulchoota ameerikaa waliin dhahuutti jira. Nami biyya Faransaay kan warri qawwee maaliitti giddeesseetiin qabee baduun deemuun deemeetiin amma nama torba gahuutti jira. Pireezidaantiin Faransaay Firansee Oloonde akka nami biyyi isaanii tokko maalii keessa qabam gaazexeessotatti hime biyyi maalii tana amma mootummaa lama bulchuu jira gam kaabaa harki milishoota alqaayidaan harka ol keessa qabanii ka M23 jenne taaree hutaaniitti harka qaba mootummaan ammoo biyya hafti harka qaba Faransaay akka M23 kana dhadhaniitiin biyyi sun keessa baasuu danda'an qarqaarsa addunyaa itti gaafachuutti jira. Boombiin har'a Paakistaan gama dhiyaattu tokkaate waraana biyyi sunii keessa sadi fixxee hedduu mammadeessit akka jechu bulchoota Paakistaanitti boombiin tuni makiinaa waraanaa otoobisii ijoolleen man barumsaatii galuu jiru geegessuuf faanidee magaalaa Kuweetaa keessatti itti tokkaateetiin ka fixxu fixxee kaan ammoo mammadeessit Kuweetaan tuni teessoo bulchiinsa godina Baalushiiti laftanatti yooyyuu hedduu namatti maqaa amantiitiin irratti wal dhaba lafti tun Paakistaan keessa oduu namaaf qabtanu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Itoophiyaa gama kibbaa naannoo Benishaangul Gumuziif naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran miseensonniif deggertoonni koo irratti dhiittaa mirga namoomaatu raawwatamaa jira jedha dhaabni tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Mayyaad. naannoo Benishaangul Gumuz keessa immoo deeggartoonni isaa dhibba tokkoo shantamaa fi kanneen biroonni lafti isaanii jalaa fudhatamee ari'amaniiru jedha paartichi gabaasa kan Iskindir Fireewoot erge tujube.
Dhaabi tokkummaa guutummaa Itoophiyaa Mee'aad ibsa torban kana baaseen naannoo Benishaangul Gumuz akkasumas naannoo uummattoota kibbaa keessatti dararaa miseensota koorra ga'e jedhe tarreessee jira. naannoo beenishaangul gumuz keessatti dararaa raawwatan kan ittiin jedhe maqaa miseensota ihaadegiif hoogganoota waajjiraalee ka tarreesse ma'i'aad keessumaa zoonii asoosaa keessaa deggirtoonni isaa hedduuf lammiiwwan kabroon lafti isaanii jalaa saamamu miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartichaa obbo tasfaayee malaakuutiin ibsi dubbisame beeksiseera.
በቤኒሻንጉል ክልል አሶሳ ዞን በአምባ 12 ገበሬ ማህበር በአሶሳ ዞን የአምባ 12 ወረዳ ምክትል ሰብሳቢ አቶ በቀለ ጋሻው Zoonii Aseesaa godina Benishaangulitti ittaanaan itti gaafatamaa aanaa ambaa kudhan lama obbo Baqqalee Gaashaa abbootii warraa dhibbi tokkoof shantama tahaane tahaagii tokko deeggartoota paartii ma'ad lafisaan barkum tokkoof dhibbi sagaliif torbaatamii tokko jalqabaniitiin seerumaan gibir baasaa bahan irra guureetiin achi oofe. Maqaa warra lafirraa guuranii dhibbi tokkoof lama harkaa qabna.
Meeyaad ibsasaa kanaan kan inni beeksise namoonni dhibba tokkoof shantama ta'an lafti isaanii harkaa fudhatamuu qofaa miti. Miseensonni koo afooshaa kanneen fafakkaatan dhimmoota hawaasaa keessatti akka hin hirmaanne dhorkamu moggaatti qoodamuu jedhee jira. Dhiibbaan akkasii kanneen irratti raawwatame keessaa itti gaafatamaa zoonii asoosaa obbo Birruu Deessisaa, itti gaafatamaa dhimma dhaabaa obbo Marriisaa Gabrasillaaseef, itti gaafatamaa Meeyaad Kaganda Ambaa kudha lamaa obbo Sammaa'een Mollaa kan keessatti argaman ta'uu ibsee jira. Keessumaa itti gaafatamaan dhimma dhaabaa obbo Marriisaa Gabrasillaasee du'a muummicha ministeera duraaniif hin gaddine jechuun buufata poolisiitti hidhamuun isaaniis tuqameera. Miseensoti koo hojiirraa ari'atamu qabeenyaan isaanii ni saamamaa jechuudhaan paartichi komee qabu ibseera. Naannoo asoosaatti itti gaafatamaan Meeyaad kan aanaa kumruk obbo Ittafaa Daggafaa onkoloolessa soddoma manni isaanii akka diigamu waan taasifameef maatiiwwan isaanii kudhanii ol ta'an tamsa'aniiru jedha ibsi kun. Dhiittaan mirga namaa kana fakkaatu akka dhaabatu xalayaa gaafatus bulchaa naannoo sanaa obbo Ahmad Naasiriif barreessuu isaa kan ibse Mayi'aad koppii xalayaa sanaa gaazexeessotaaf raabsee jira. Naannoo gama kibbaa aanaa gurra fardaa keessatti qubattoota naannoo Amaaraatii dhufan irratti dhiibbaan raawwatus hanga yoonaa kan hin dhaabanne ta'uu paartichi beeksisee jira. Ibsisuun akka jedhutti odeeffannoo dabarsitaniittu kanneen jedhaman qubattoonni afurtamii torba hidhamanii gadhiisamaniiru. Maqaa namoota kanaas ibsa sana waliin wal qabsiisee jira. Aanaa gurra fardaa keessatti dararaan qubattoota irratti raawwatu itti fufuusaa gaazexeessotaaf kan ibsan ittaanaa itti gaafatamaa paartichaa obbo Wandimmaageen Dannaqati. Naannoo Amaaraa keessaas Gondar gama kaabaa, Goojjam gama dhiyaaf, Shawaa gama kaabaa keessatti dararaan wal fakkaatu miseensota koo irratti raawwataa jira jechuudhaan Meeyaad beeksisee jira. Dararaan nurratti raawwataa jira jedhan kunis baatilee afur booda geggeeffamuuf ka jiru filannoo naannolee irratti akka hin hirmaanne isaan uggura yoo ta'e ittaanaa dura taa'an Meeyaad obbo Wandimmaageen Dannaqa gaafatamanii akkas jedhan.
በዚህ ምክንያት ምርጫውን አንሳተፍም አንልም። በዚህ ምክንያት ነገር ግን በምርጫው ላይ ለመሳተፍ አልወሰንም ገና እንደምታውቁት Tanaa jennee filannoo keessaa hin baanu, hin baanu, hin baanaa fi hin baanuun waan ammatti diideessinee dubbannuu miti. Korboordii filannoo waliin Adaamaatti ta'een irratti akka wanni kudhanii saddeeti nuu guutamtu gaafanne. Koree itti dhaabanneetiin paartileen soddomii afurilleen mallatteessaniitiin rakkoo ta'enna akkana akkana jedhaa nuu dubbadhaa jedhaniitiin nutti himatan nutti kennatanillee. Paartii tan keessaa tokko paartii ta'enna paartii maaliiti.
filannoo irratti hirmaachuuf dhiisuun keenya kan murtaa'u paartileen mormituu soddomii arfan dhiyeenya waltajjii uuman irratti kan murteessaniin ta'a jechuudhaan obbo Wandimmaageen Dandaqa ibsaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 45 ta'uuf jedha nu biraa ammoo guyyaa walakkeessarra daqiiqaa 45 darbuuf jedha wallee kanaan sagantaa hafeetti ceenu.
Dunia
abbaba abbashuu lafa jirtu noorweeyitti nag- galanni keenya siyaa dhaqqabu dirree diimokiraasii World Economy Forum yookaan Foorumii Dinagdee Addunyaa dhaabbanni jedhamu baatii fulbaana keessa gabaasaa baaseen biyyoota addunyaarra jabina dhaabbata isaaniin bu'uura misoomaa isaaniin guddina tajaajila fayyaa isaaniin kanneen fafakkaatuun wal dorgomsiisuun sadarkaa isaanii baasee jira akka ragaa dhaabbata Foorumii Dinagdee Addunyaa kanatti Itiyoophiyaan addunyaarraa dhibba tokkoof afurtamii arfaffaa Afrikaa keessatti immoo soddomii saddeettaffaarra jirti. Dhimmootii ijoo sadarkaa dhaabbatoota biyyootii gad buusan keessaa tokko malaammaltummaadha. Malaammaltummaan Itiyoophiyaa keessaa keessumaa Oromiyaa keessaa laalchisee namoon koomishina naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaatti abbaa deemsa hojii dhimmootii koominikeeshiniif barnoota naamusaa obbo Xayiib Abbaa Foggi ba'iinsa haasofsiisee jira. Gaaffiin namoortiin jalqabna.
mee waa'ee lafaa malaammaltummaan yookaan kachachalli mul'atu maalinni ifaatti kan isin beektan waa'ee lafaatti omtii mul'ataa ture tokko kenna lafaa lafti ennaa kennamu namoota abbaa qabeenyaa misoomsuu danda'anu ennaa kennamu seerumaan kennamaa lafti kennamuus qaba misoomuus qaba garuu lafa kennamu sana hamma waraqaa irratti taa'ee ol kennuutu jira toora tokko tokkotti toora biraa immoo manuma lafa jireenyaa walii kennuu eh, firoomaan ta'uu danda'a walitti dhufeenyaan ta'uu danda'a faayidaadhaan ta'uu danda'a kallattii kana kanaan lafa tokko ol qabachuu nam tokko lafa lama sadii maqaa adda addaatiin akka qabatu gochuu kanneen kanneenii fi investimantiidhaan yookaan misoomaa wal qabatee eh, lafa kennamuun wal qabatee kan jirudha lafa irratti eh, rakkoowwan raawwataa turan.
gara biraa ka jedhamu namni tokko lafa hedduu fudhatee gurguratee faattiin maallaqa walitti qabachuun kun aangawoota mootummaa keessayyuu jira namoota dhuunfaa keessayyuu jira jedhama keessumattuu oromiyaa keessatti kun hammam yaaddessaa ture Duraan yaaddessaa ture haalli inni itti qabamee jiru gaarii hin turre garuu mootummaan tarkaanfii fudhateen lafti akka hin kennamne yeroodhaaf maaliif lafti qoratamee lafa kamtuyyii maalii ooluu qaba lafa kamtu dhimma kamiif misooma kamii ooluu qaba hin jedhamu qoratamee adda bahee lafti baankii lafaatti erga galee booda bifa qisaasaa hin mijoofneef dhimma ooluufii qabu akka oolu gochuudhaaf hamma haalli kun mijaa'utti lafti kan kenname yeroo ammaa dhaabateera kennamaa hin jiru duraan garuu rakkoon ati amma ibsite kun ni jira namoonni lafa tokko ol fudhatan jiru heddumminaan turaniiru eh, himatamaniif adabamaniiru laftis bal'inaan akka deebi'u eh, godhameera akkuma siliisii kaasee namoonni abbaa qabeenyaa ta'anii lafa hamma kennameefiin ol darbanii yookaan namoota achi keessa hojjetaniin waliigaluudhaan namoota maandisoota safaraniin waliigaluudhaan kallattii adda addaatiin kiraa mootummaa galuu qabu galii mootummaa galuu qabu utuu hin galchin namoonni kallattii sanaan lafa fudhatanis hedduminaan abbaa qabeenyaa biras eh, keessatti iyyuu magaalota naannawa finfinnee jiran wajjin wal qabatee kan ture waan ta'eef dhimma kana laftichi akka hin kennamne duraan dhorkuudhaan boodanarra immoo lafoonni kenname irra deebi'amee akka safaramuu fi eenyuuf hammamtu kenname seeruma bu'uura ragaadhaan kennameef waraqaarra hin jiru jira waan ta'eef isa waraqaarra jiruuf isa lafarra jiru wal simsiisuudhaan eh, lafti akka deebi'uu fi qarshiin hin kaffalin hafanis akka kaffalamu bal'inaan heddumminaan itti adeemamee hojjetameera jechuudha.
dhimma kana keessa dantaan poolotikaas jiraadha ka jedhamu namoonni keessumaa paartii mootummaa gargaaran yookaan mootummaaf deeggarsa kennanii akka argatan namoonni immoo mootummaa irratti mormii qaban yookaan immoo paartiin mootummaa shakkii irratti qabu akka ka qabanuu irraa fudhatamudha ka dubbatamu ka namatamu kanoo maal jettu deebiin keessan maali.
amma nuti namoonni miseensa paartii tokko ta'an yookaan kan biraa ta'an otuu hin ta'in malaammaltummaan lafarratti raawwatame moo hin raawwatamne eenyu raawwateedha. Miseensa paartiis ta'anii hoogganaa kaantiboota bulchoota ta'anii koo namoonni eh, mana murtiitti dhiyaatanii himatamanii akka adabaman goone hedduminaan jiru bara darbes kanuma irratti ibsa kennaa turre jechuudha. Eh, Isinumaafu kanaaf inni kun siyaasa inni hordofuun utuu hin ta'in rakkoo malaammaltummaa inni raawwateenidha aangoon koomishinichaa labsiidhaan kennames rakkoon malaammaltummaa lafa raawwachuu isaa shakketti yookaan heerumsi uummatarraa dhufetti itti adeemee qorachuudhaan dhimma kana saaxilee seeratti dhiyeessee ragaa quubsaadhaan mirkaneessee qabeenyichi gara qabeenya mootummaaf uummataatti akka deebi'uu fi namoonni yakkicha raawwatan immoo adabbii seeraa akka argatan gochuudha waan ta'eef kallattii kanaan ilaalcha siyaasaatiin yookaan gama biraatiin omtii koomishiniin keenya adda baasee ilaalus hojjetus hin jiru.
gama biraatiin immoo ka yeroo baay'ee dubbatamuun sin gaafachuu barbaada obbo Xayyiib. Adabbiin malaammaltummaa kun aangawoonni yeroo taayitaarra wal buusuu barbaadan yeroo war morman meeshaatti gargaaramanis ta'ee jiraadha ka jedhamu. Tokko tokko aangawoonni malaammaltummaatti sababa hirmaataniif otoo hin taane yeroo aangawoonni poolotikaadhaan wal dhaban karaa inni tokko isa kaan itti taayitaarraa kaasu yookaan immoo mana hidhaatti geessu yookaan immoo hojiirraa hari'u ta'ee jiraadha ka jedhamu kun ammam mul'ata ammam siyaasarraa walaba tarkaanfiin fudhatamu malaammaltummaa ilaalchisee.
kun gonkuma dhugaarraa kan fagaatedha yaadni kun yookaan jechi kun dhugaa lafarra jiru garuu komishinichi aangoon labsiidhaan kennameef jira maal eenyuun gosa kamiin malaammaltummaa eessatti raawwatame eenyu raawwatame rakkochi malaammaltummaa dhabuun miti iseedhu ofii xiinxalee akka itti deemu akka himatu akka falmu akka adabsiisus qabeenyicha akka deebisiisu aangoon labsiidhaan kennameef jira. Kanaafuu aangoo isaa keessa qaamni kamuu seenuu akka hin dandeenye haala mijjeessuufiidhaaf dirqama qaba haala mijjeessaaf loojistikii wantoota barbaachisan komishinichaa mijjeessaan alatti aangoo komishinicha keessa galee abaluun himadhu abaluun dhiisii qaamni jedhu hin jiru komishinichis kallattii kanaan tarkaanfii inni fudhatu hin jiru gonkumaa jecha amma jettu kun namootumti yaada itti fakkaate kennan yookaan wama hundayyuu ija mormiitiin namoonni ilaalan minaalbaat ibsanii ta'a malee akka komishinii keenyaatti gonkumaa inni kun nun laallatu komishiniin kun aangoo labsiin kennameetii qofa kan hojjetu ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Mee amma immoo gosa malaammaltummaa kabiraatti seenna waa'ee meeshaalee alaa biyya galfamanii fi biyyaa alatti geessamanii sana walqabatees dilaalli sanarratti shalagamuuf kafalamu xiqqaachuuf guddachuu ilaalchise gama kanaan maal quba qabdu maal beektu.
Nati amma meeshaalee alaaf galanuuf baanu jettu kun aangoo komishinii naamusaaf farra malaammaltummaa federaalaatii labsiidhaan kenname malee aangoo naannootii miti. Kanaaf kanarratti wanti nuu amma ammaa hojjannis hin jiru wanti beeknus hin jiru aangoo keenyas miti.
Tole akka aadaatti hoo namoota gidduutti waa'een malaammaltummaa kun aangawaa gidduu ta'uu danda'a qonnaan bultoota gidduu ta'uu danda'a daldaltoota gidduu ta'uu danda'a yeroo tokko tokko akkuma aadaayyuu ta'a waardiyyaadhaaf iyyuu horii xiqqoo kennuu barbaachisa waa gochuudhaaf waan akkasii kun ammam rakkisaadha gar fageessitanii yeroo laaltan uummata keessatti.
Uummata keessatti jarri kun egaa hin beekamu sadarkuma addunyaatti kan beekamanidha. Gireesmanii jechuudhaan haala laafifachuudhaaf namoonni otuu hin gaafatinis erga haalli raawwate boodas namoonni kallattii sanaan raawwatan jira. Akka waliigalaatti dhimmoonni kun kanarrayyuu darbee kennii kenni kennamuu qabu namaa kennamuu qabullee affeerraa irraa kaasee jechuudha. malaammaltummaa akka ta'ee fi keessatti iyyuu hojii raawwatuun dhaaboo yookaan alaafinnatii qabuun dhimma wal qabateen waa tokkollee argachuun malaammaltummaa akka ta'e labsiin keenya sin ibsa nuus kallattii kanaan sadarkaa adda addaatti akkuma duraan si ibsee hawaasa keenya barsiisaa jirraa jira dhimmi kun akkuma duraan ibsee garuu dhimmi kun akka aadaatti ta'uu hin qabnee fi aadaan oromoo keessatti kenna akkasiis fudhatama akka hin qabne oromoon waliin nyaata malee waliin nyaatu jedhanii abbootiin gadaallee akka barsiisan kan itti adeemneef kan barsiisaa jiran waan ta'eef rakkoon akkasii jira garuu rakkoo kana irrattis hojjetamaa jira jechuu barbaadeetan.
Mee amma immoo gara hojii dhaabbata keessanitti adeemnu obbo Xayyeeb akkamitti kan isin hojii kana hojjettan akkamitti qorannaa geggeessitu akkamitti tarkaanfii malaammaltummaa ittisuu danda'u fudhattu.
Egaa akkuma duraan ibseef waajjirichi komishinichii kaayyoo dhaabbateef qaba. Bu'uura kaayyoo kanaatiin aangoon komishinichaaf kenname jira. Aangoo kennameef keessaa inni guddaan inni olaanaan tokko malaammaltummaa ittisuu irratti hojjechuudha. Ittisuu irratti hojjechuuf immoo kallattii adda addaatiin fayyadama komishiniin keenya. Tokkoffaan barumsa naamusaa dhiibbaa uumuu danda'u, dabarsanii barsiisuu danda'u, ilaalcha kana jijjiiruu danda'u, namoota jedhee amanu, kutaalee hawaasaa adda addaaf seektaroota mootummaaf dhaabbilee misoomaa wal keessaa walitti babahan yeroo adda addaa leenjii fuullee kennuufiidhaaf maalummaa malaammaltummaaf faayidaa naamusni qabu, dhiibbaa al naamusummaan qabu, hawaasa keessatti akka babal'atu namoota influenshaal ta'an barsiisuu irratti xiyyeeffatee hojjeta inni tokkoffaan jechuudha komishiniin keenya keessatti iyyuu sadarkaa godinaatti aanaattis ta'ee namoota uummanni dhagaa jennee amannu adda baasuudhaan namoota kana barsiifnu gama biraatiin namoota qaxxitaa tiraanzaakshinii yookaan hojii bittaa sassaabbii galii kanneen kanneen kana fakkaatan irratti hirmaataniifis akkasuma leenjii fuullee kenninaa jechuudha. gama biraatiin barumsa naamusaa miidiyaa kan jennutu jira innis miidiyaalee elektirooniksii riidiyoo fi televezyiinii adda addaatti buufata biyya keessa jiru adda addaatti fayyadamuudhaan ispoortiiwwan yookaan tapha gaggabaaboo qopheessuudhaan namni bashannanaa barachuu kan danda'u malaammaltummaa raawwatamu dhiibbaa inni qaqqabsiisu bu'aa malaammaltummaa irratti qabsaa'uun fidu kana kana hawaasa barsiisnaa jechuudha. Egaa kun leenjii kallattii fuulleetiif kallattii miidiyaa elektirooniksii itti deemnee leenjii kenninudha. Gama biraatiin dargaggoota dubartoota kanneen kana fakkaatan magaalota keessatti ijaaruudhaan keessatti dargaggoonni malaammaltummaan kan dhiibamanuu hojii dhabdummaa wal qabatee loogiisila jennee wal qabatee kanneen kanneen kun dargaggoota miidhu waan ta'eef dargaggoonni abdii boruuti waan ta'aniif dargaggoonni beekanii malaammaltummaa irratti qabsaa'uu akka danda'an kallattii kanaas hojiin hojjennu dhiibbaan gaggeessinu gama biraatiin malaammaltummaa raawwatameenis adda dureen itti miidhamoo kan ta'an dubartootadha. Dubartoonni si'a lama miidhamu tokko malaammaltummaa raawwatamuun hojiin hawaasummaa jara mijjaa'uu qabu bu'uurri misoomaa jara mijjaa'uu qabu mijjaa'uu dhabuu isaatiin dhaabbanni fayyaa babal'achuu dhabuu isaatiin irra caala kan miidhamu dubartiidha jechuudha. Gama biraatiin abbaan manaa malaammaltummaa raawwatee mana adabbaa yoo seene maatii isaanii wajjin ta'uudhaan irra caala dubartoota kan miidhaman. Dubartoonni mana keessaa malaammaltummaa abbaa manaa raawwatu irratti hin qabsaa'u yoo ta'e malaammaltummaa hir'isuu hin danda'ama waan ta'eef kallattii kanaanis hojiin hojjan bal'inaan jira jechuudha dubartoota jaaruudhaan dargaggoota jaaruudhaan malaammaltummaa irratti akka qabsaa'an hin goonaa jechuudha gama biraatiin immoo malaammaltummaan kan raawwatan immoo heddumminaan dhaabbilee misooma mootummaaf seektaroota mootummaa keessatti waan ta'eef hojmaata sanaaf qaawwan banne hojmaata iftoomina qabu seektaroota kana keessatti akka jiraatan yoo goone malaammaltummaa irra caalaa ittisuun hin danda'ama waan ta'eef seektaroota mootummaa keessatti hojmaata qajeelfamoota dambiiwwan kanneen kanneen kana jiran akka hojiirra oolanuu fi gama biraatiin hojmaanniif qajeelfamni kun qaawwa qabu yoo ta'e qaawwa sana duuchuudhaaf akka mijjaa'u waannoo geggeessinee yaada sana seektaroota sanaa dhiyeessinee irraa sirreeffama fudhatanii kallattii sirrii ta'eef uummataaf ifaaf bilisaan hojjechuu akka danda'an haala mijeessinaa jechuudha gama seektaroota mootummaaf dhaabbilee misoomaa mootummaa keessatti.
marii kana torbee xumurra obbo Xayiif Abbaa Foggi hedduu galateeffanna. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13625 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11905 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9320 9485 9860 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufaa.